father plenty money for my backyard. àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o lówó mi ò ní yàrá yọ o. bless me o I tí ń jí o. try me make you see I àlógo get am o. mọ̀nì mọ̀nì èkó èkó àpèkánú kò. wey make e add up baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Abẹ́sí on me and give me good life. E dey last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah. Oh lóko àti kálukó owó. ó ní ego ego mọ ní o ọ̀yàlé mi dákun mo bẹ̀ o. orí mi kéde máa bọ̀ o ẹ̀dá mi. Guys, salute you and welcome you now this um, beautiful morning to uh, Inform Me Radio, the number one online radio station, and this now a business and lifestyle program, Inform Me with Olayemi and Co. Um, I salute now well, well. Everybody will they listen to us for anywhere, whether you there for Obodo Ibo, you there for Obodo Nigeria, you there for Obodo South Africa, anywhere where you there we salute una well well well uh, we see we dey see say um, people dey yes okay those wey dey lis ten to us for united kingdom and then those wey dey lis ten to us for canada oh yeah yeah yeah canada lis ten ers we thank una uh, we dey support una for this uh, waka wey wey una dey do this uh, truck wey una wey una dey do so we dey support una well well um, <laughs> because this uh, tyranny enough is enough we, we join una say enough is enough god go strengthen una for wetin una dey do because we know say no be only una una dey do am for una dey do am for the freedom of everybody including those of us wey dey for nigeria sef uh, na true because yeah. uh, wetin anything wey happen for that side it dey it dey e, e dey eh, e get effect for other effect and influence on the other part on of the, the world. Mm. so we salute una carry on carry on <laughs> we dey do our own the way wey we fit take do am for inside studio here now we dey we dey join una dey fight the fight mm, na so my name na olayemi i salute una uh, eh, not be only me dey inside studio my brother dey here my sister also dey this one wey madam just dey check check uh, uh, check check phone like this so wetin dey happen mm, madam ikekwa it is well o it is very very well abeg uh, talk to our people o jare make dem hear your voice if you like repeat wetin i talk. <laughs> my people i throway salute this morning and they say my talk to una eh the weather for inside eh both outside and inside harmattan dey for inside e dey for outside i greet una plenty plenty my name na sandra ikekwa. Eh, i dey talk am say this na the best time to take uh, holiday <laughs> to go for vacation seriously so if una no hear my voice next uh, week make una know say i go vacation and i go just go look for where i know say cold well well na that side na i go go so i no go even need ac sef because even the the the breeze wey dey oh boy eh mm. <laughs> the kind information wey i dey get. this kind weather dem say na weather for two but uh, i come see am say this weather some women women dey quick dey dey born plenty eh, whether for two now whether for two uh -huh. Uh -huh. and two shall become <laughs> one <laughs> and then uh -huh, after nine months. <laughs> hey god hey god hey god hey god. why you dey call god. they don what you wan tell am i tire they wan baptize me this morning for inside here o una rescue me o oh. aye me o. Oh okay, maybe for they greet everybody when they listen to us this morning from the very wonderful, wonderful number one platform, Informing uh, International Online Radio Station. I uh, they greet all when they everywhere, all over the world. beginning from house to outside i uh, they greet una well well um, i know say a lot dey informations dey when we know they fit even get hmm. because we cannot be everywhere if we dey dis state today dey dis state tomorrow i no fit dey the two country uh, your country and my country join am at the same time because of that we dey always talk say use our whatsapp send us on thirteen kifo wetin dey go on for your area and the kind things when una dey experience those when dey motivate those kind evil and then we go see as we go fit join mouth to take make sure we go help talk our own to see how that kind evil go fit come up for that kind environment because our own calling now when i go call calling not be pulpit calling na calling of sweeping evil away from our society <laughs> exactly na na holy calling na holy calling so na you go just help us with information then how we come do the many part of the job no come don't worry too much about the matter and then use our number when we talk the whatsapp number is always on or gofi always reach us on whatsapp send whatsapp message to 090 again the number again is 090 if you send us information send us wetin dey go on tell us wetin dey happen we go fit use am to help your environment with the little the much way wey we can and then by the grace of god peace go come back to that area anywhere wey we put mouth peace dey return to that area because na peaceful tongue we get uh, my name na adeomo akao oh, this morning i dey greet everybody yes so sharp sharp we go run enter our studio item wey be the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. If you take notes, right now, now the era of political um, ambition declaration na eh, we dey right mm, now mm. Uh, for nigeria and anywhere when you for dey see some dey call for press conference some no mind eh, mind nigeria but dey mind president mm-hmm. some say i have gone to tell the president i want to contest meanwhile he was not telling nigeria uh, because didn't. dey imply say na mr president you need to uh, take permission from not be nigerians Why some call for press conference and say i go even defeat the city president with infrastructure and the kind of things when they plan to do for nigeria and the following minute efcc tell am say no dey talk again we no want make we even hear your mouth so all these ones you dey see press conference cannot be done without people mm. if they say we no matter why dey dey call us mm. this period now you know say all the bill that has to do with muzzling the press finally don go into silence. Mm, mm. Yes. take note now because they know their people really matter when it come to them getting position so the power obtained from you this is not the time for you to actually channel the sword to the right direction so the people this morning the lesson be say always know say you dey important and make yourself very very valuable the day you collect money for activities on politics na that day you sell your value for a penny and remember when we did the last calculation is thirty naira for a day so to tell you how cheap you are forget whether you dey drive venza you dey drive eh, voltron you dey anything wey you dey drive drive all the drivable as long as say you don collect money you are thirty naira valued and if thirty naira no fit buy egg now for nigeria e mean hmm. say your worth no reach egg hmm. so fowl get value pass you for nigeria <laughs> therefore the indigenous nigeria arrange your value in such a way that by 2023 your value go count and continue to speak na im be di message wey we get this morning for all indigenous people of nigeria politics na your power and because of that your value go reflect on the way you behave either for collection or for rejection beans dey come o brown beans kpekere dey come o in fact e possible say wheat go follow am o rice eh. dey come dem go distribute corn dem go distribute corn flour eh, which number will be for rice eh, production for for the world number 14 okay. we don see am two metric tons <laughs> but when i do research how na that one suppose relate to say rice dey cheap now be that one suppose not tell us say the pyramid the pyramid We the people we no dey fit dey dey buy rice na pyramid na your rice. that one show say that pyramid na fake pyramid because the rice wey dey there pass five thousand metric tons una never understand wetin dey do so <laughs> if for the world we get that five thousand and whatever okay let's eh, eh. assume uh, uh, eh, e mean say the rice pyramid na few number five thousand bags and the remaining one come be anyhow e be <laughs> i just say baba if you put gida you are on your own this morning <laughs> so uh, my people now here we carry the mataris. the lesson today be say make you create a value for yourself one politician speak for my president one day and i keep the language for am <laughs> he say they will always do eh, he say a politician will do everything to make you relevant but make yourself relevant so that will, they will be afraid of you anytime any day and how can the indigenous people of nigeria make themselves relevant na for them to stay away from political attraction and do the needful to make sure say politicians go really see the indigenous nigeria for wetin dem be and not what they turn us to be una well done. hmm oga i no just know in fact as you just dey talk i just dey remember wetin i hear eh, uncle shege <laughs> talk <laughs> this morning concerning eh, <laughs> concerning eh, the youths and the people say make we in fact they wake up make we wake up uh, <laughs> make all of us wake, wake up. up okay e be like say make we play am mm. uh, make we play make we play na those wey dey sleep wan wake up because mm. we don wake since we dey try to wake dem. Yeah, <laughs> eh, yeah. since na the former president come carry the cane to wake people up now mm. e don dey help us do our work. Mm. okay make we just lis ten to am first before we go enter wetin we wan talk about proper proper because e good eh, make we dey lis ten to the words of the elders. Yes. <laughs> even if uh, the elders don fair. Uh, even if many elders words of elders no get they no dey words of wisdom again we go still lis ten like but, that. but may we may we lis ten to this one we need to lis ten to this one. <laughs> Now, you see, you, Obina, you have everything going for you. And I don't want you to feel discouraged. Please, things are bad in Nigeria, but I believe it's only for a short time. Because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I would be the first to admit that my generation has done a, a lot wrong. It's for your generation to do it better. And don't just sit down and complain. Don't just sit down and complain. Sitting down and complain is like the anger of the cripple. You're on the same time, you will be on the same ground, on the same level, but you have to be proactive and you have to make sure you get enough of what I call critical mass of people, like minded people, who will be ready to say, yes, we can bring about a change. And you can bring about a change if you get the uh, critical mass of people that are ready to slug it out. I always say when people say, hey, eh, well, when will this old hag go out of the way politically? They won't go out of the way. You have to make them go out of the way. They won't voluntarily go out of the way. You have to make it uncomfortable for them. I'm not talking of violence, but bringing, bringing pressure to bear to make it uncomfortable for them. They will go out of the way. My people, now welcome back. Hmm. Thank you. Now welcome back. Ogadium. All right. What you get from waiting Uncle Shege? Na Baba Shege. Na Baba Shege. Eh, Baba Shege. Mm. my message he really sent though. First, he say I pick. I like the way he used the word like mind and it it made one salient point say our my age i agree say we have messed up so which implies it can be like say uncle shangai really understand where the direction of our mind dey go this morning mm. because mm. as we dey here na like minds matter secondly he say we need to get like minds with people with very loud mouths. to make sure they know they hide, that they talk out. Gather these people and then be proactive. Active. Please, these terms means a lot to me. Now, if you look at his words, if you listen very well and you try to check what in the talk, now body language of an old man to a particular direction. Mm. Mm. Which should say, first of all, make we digest and dissolve the idea of constantly running old men projects. Mm-hmm. Two, people that are unproductive. Mm. And waiting. make am repeat that language, Okushege was a former military officer. Mm-hmm. And he came back as a civilian. Mm-hmm. And that same age of people constantly they rover over the over the throne of or the seat of presidency constantly now. Mm. To the some some they really tell us hey, six hours is too much to work. <laughs> so if they tell us say dem don dey fail and they don't fail over and over if they no fit do the needful during the time when they wear uniform they no fit do the needful when they came as civilian why repeating them again mm. so the best thing is make we drop dem mm. after all, the guys went fight to get the independence of nigeria Now youth dem be that time mm. so if they tell you see the way e mention the guy name he said things are well things are going on oh, well for you but if you look am um, you know say not be so e be for the whole nigeria mm. Mm. and so there is a need for you to quickly look for a way to help otherwise you will be the only man standing around and there will be so much eyes on you you will now be thinking that nigeria is now a witchcraft community mm. na be the internal messages when e dey talk so wetin e dey try let us know now be say the youth should redirect their present food soldier hood when they be to some of these old guys around. Mm. And so uh, it's a good message from him. You know, once in a while, even though I like when somebody say I fail and I agree say I fail. Mm. I think today he has earned another respect again from me. Mm. they always in re- they always in respect. And now my now my, now my birthday mates, um, me and the whole birthday friendship. Now it costs Okay. All right. So um, from wetin baba shege talk the thing enter well well and i believe say so many people when e hear am dem dem get the same mind when i get so say e talk true e don tey wey me sef don dey take am sing dey shout say people wen be say dem don dem don too old the kind age i dey talk am say my papa na he dey talk am say some people when dey lead us today dem be age mates. Mm. so dem dey tell us say see their age him dey argue am say because him know say dem be age mates because him na very old person now he don retire since how many years he don even serve thirty something years before he retire and the retirement don dey go <laughs> about thirty years. again wow yes. wow so he don dey talk am say ah, ah This person wait o he retire uh, when he don do thirty-five years, years and he don retire that for that for he him to don serve thirty something years before he retire e retire which so means e don go and retire since nineteen ninety two ah ah okay oga dey omo nineteen ninety two eh, that na eh, thirty years now. no na just dey tell you na. yes thirty. that na thirty years. i dey try to tell you say see. if you check am now you see say the man calculation is ninety something already. yes is ninety something and his friend still dey government dey bear seventy something years old yes as a sitting im own colleague then you can imagine. so im dey talk am say no no be so The na ninety late eh, ninety something na e dey so na so im dey talk am say see this person e don tey see i know see see see see so wetin we dey try to talk im dey talk am say e no good say dis kain person as im dey so im don retire tey tey im sit down he dey give advice so the way wetin baba talk this when we dey lis ten to just now na true word na him talk because when i dey look my papa age i dey look say people wey dey this age this range they suppose to don retire dey house mm. <laughs> they no dey active again because they, their strength don weak na consultancy project dem dey run now exactly <laughs> as in you sit down waka see you see the that stamina no dey there to do wetin youth suppose to do because for leadership position na person wey dey strong wey dey active mm. na dey lead people when you say oshobe oh, let's go they go follow you you wey no dey run how they wan take run follow you <laughs> you dey understand me. you say trek ahead i'm coming behind. <laughs> so that kind thing dey draw people back because i understand say uh, naturally when papa train pikin pikin go come come back come take care of papa why the time papa get strength he train pikin pikin come grow come strong before pikin dey strong papa don old he don weak now na pikin dey hold papa hand dey say papa no be there you wan sit down sit down for here why because e don dey wear e don dey fade out even the way e dey think the way e dey reason everything don dey fade out yeah. when you don old you go turn small pikin again you no go come dey do things the way adult dey do because Mike, Mike, you don dey old so na wetin dey happen to once a man twice a twice, boy twice, or a, twice child. a child na be the issue na the thing so for that but age you no dey go that some no gree it's, mm. it's once a man ever a man ever no a man. <laughs> twice a child because once you don dey old oh, that reach that stage you don dey turn small pikin again they dey mm. tell you now what to do so if that kind thing now na wetin we dey say na leadership dey for position wetin you think say we go dey expect okay I why you see say things ma abeg i wan make una no let make una no vex i wan ask madam ikekwa question you just use one language now you say you get the stage this stage when they dey so yes na person go come dey tell you wetin to do eh, does that mm, mean the mm. present government when we dey run when old eh, man old man na him dey in charge when he say six hours too much na na person dey tell am what to do na because of say we you know yes na only presidency we dey here na presidency na people dey talk am na that you need to understand this thing na wisdom when we say ah. presidency we no dey talk one person so that uh, eh, my so and una dey lis ten to us on inform radio this minute <laughs> this morning and this na on our business and lifestyle program inform me with olayemi and co i just need to off their mic just now <laughs> because i don start their argument <laughs> you know all right uh, make we make we go inside the matter mm. uh, because we go we go try finish am because this this month of february mm. we need to enter good governance. okay yeah yeah yeah. yeah we need to enter good governance. Last week, we start uh, a topic propaganda. The, we enter into the meaning of uh, propaganda and then we can also check uh, the opposite, opposite, of propaganda, of propaganda. Yeah. and we go dwell on the opposite of propaganda today tomorrow for us to use and take get am right for us to use am take be proactive for us to get the voice to use the, the our mouth take set 2023 right for each and every one of us uncle shege don already talk say we fit get am right yeah na our hand na e dey you know uh, i no know one of the things wey i drop yesterday for our platform mm -hmm. na wetin inec talk inec talk say the talk about the importance of uh, uh, the youth and women very very valid in election say they very valid so we go now. na that kind truth mm. Now we need to bring come out the present political arena where they we know say na propaganda uh, um, how we go take uh, put am now uh, propaganda setting mm, thank you na we dey now so but we go bring out the truth i remember say we talk say with the opposite of um, of propaganda honesty honesty truth truth facts facts and uh-huh. um, which other one again uh, anyway we everything yes everything good Now we go use so but just to proof uh, mm, correctness yes those are those are the things wey we need for us to take get am right okay accuracy accuracy actuality mm -hmm. authenticity mm axiom case certainty correctness these na words wey dey opposite of propaganda and if we use these ones take talk to ourselves now oga adeoma madam ikekwa we go use am take bring out the current people where dey talk say they won't go for this position hmm. we go use this one take check them. are they fit i dey fit you know as i dey do check check i come across one statement wey um, franz fanon talk e dey talk about a uh, cognitive dissonance i come go make i take the definition of a uh, cognitive dissonance say the term cognitive dissonance is used to describe the mental discomfort that results from holding two conflicting beliefs, values, or attitudes. We can't bring them into the political situation where we find ourselves. A lot of people not believe say we go fit get them right. Mm, yeah. Because something they already they ground wey don't they happen since you know we we don't they programmed so to say we dey programmed to say our we no matter our vote no matter but uncle shege does not mm. count say e no count that, is the language that, uh, they will say our vote no count okadeomo you know me whether the person wey i vote for win or e no win i go always vote mm. to clear my conscience yeah whether the person wey i vote for win or no win i no dey vote party na individual i dey vote for so if my the person wey i like cross carpet <laughs> and i, I maybe the, the, e get wetin i see mm -hmm. say the person go fit deliver to change our economic narrative because this na where where we dey get am wrong i no i fit dey wrong o for me i no i no dey always look out for for say person wey go talk say i go do road ah. i go i go build schools or i go i go eh, which which other terms dem dey use i'll give una water i go give una water i'll bring light i'll bring light things wey suppose dey basic for us to mm. enjoy work wey you meet for office say mm-hmm. Mm-hmm. the same way you come do -hmm. you come dey use am as promise as promise but if i see person wey i see the blueprint say okay na people oriented human capacity building wey go create more jobs wey go create uh, better environment for businesses na the kind thing wey we suppose dey look out for when we dey pick people be that e get one analysis i send am to for platform of how how it was how nigeria was the fastest growing to going to the not be eighties now yeah, blessing yeah. na seventies s now we mm. even dey now mm, return back to as a result of propaganda wey people choose to dey blind to taking us back to cognitive dissonance. Franz Fanon says sometimes people hold a core belief that is very strong. When they are presented with evidence that works against that belief, the new evidence cannot be accepted it could create a feeling that is extremely uncomfortable called cognitive dissonance and because it is so important to protect the core belief they will rationalize ignore and even deny anything that doesn't fit in with their core beliefs the indigenous people of nigeria make we wake up. Hmm make we wake up make we wake up from our slumber this month i this year dey very critical for us even as uncle shege don advise us him talk say him hand dey the all the <laughs> things wey happen to no he agree he agree he don own up mm. i think that is maturity on his own so make we wake up <clears throat> take find the right person wey go take this country bring this country together again because we don dey too divided bring this country together again oga adeomo back to our propaganda and the op- the opposite of propaganda <coughs> using truth yeah uh, thank Accuracy. you I, I, I don't see your uh, your emotional take this morning and <laughs> going by what you Oga Shege, the former president of the country uh, talk added to your research you'll find out saying it, it can carry a little bit of some emotions. And I, you know, the two women where we get for this studio because they be mothers. They always get that motherly feeling, and as a father, I will they get fatherly feeling. I go <laughs> against this uh, man man at, at, at, agenda to run <laughs> all those kind of packages. But yes, it good because if the thing no good like that, we for no get the negative and the positive uh, running into an electric bulb to fit make sure you generate current. Otherwise, there will be an explosion without light. Now, uh, first, a good make we know say propaganda they run on negativity, and for that reason, a, they always work work to make sure the influence it, it will have on the people, like what you just uh, talk from that man, when you quote from the young man, uh, then you find out it has a lot to do with the negative influence of uh, of propaganda and the psychological implication of it. I make and talk say if anybody who they believe so strong, even with proof, with facts, coming with a new one e no dey ever fit make the person change and e go get to a point where somebody will now be seeing you as the latest enemy in town for instance the young guys when they constantly dey use to perpetrate the evil of terrorism in the country nigeria how will somebody tie a bomb on you hmm. and then e go come tell you say when you die for the for god you are entitled to twelve virgins why e come be say na me go dey collect virgins you dey here dey enjoy the money why you <laughs> wait you know because the belief of that kind young man is not built a complete brainwash of a project after singing it for a long time after the boy grow from age twelve to maybe twenty and then more dem start younger than that far oh. younger no i just say make i uh-huh. make i cut am a little bit make e no come be like say now this young child dey attend makarata from there to that level where he go come believe say tying an explosive in me on me go make me have access to twelve virgin first of all you dey tell them now say god is interested in making you to be a fornicator <laughs> but of a truth na true how does it come to the point when person go believe say if i die fighting person when he no believe in god god na women dey take compensate person Now after so much of it psychological brainwashing of that project na e dey make am when the propaganding aspect of that matter mm. make the person hold a belief so strong that even if you come dey speak otherwise you now become an infidel e you bringing in the message of say you no need to die somebody telling you that is a lie it is now you that is now be the the unbeliever So the same thing goes back to the way the political setting be this morning, where, where we need where they talk about propaganda. Now, the negative effect of propaganda now go help us understand better the positive. I mean the positive. I mean the opposite part mm, of mm. propaganda. If you know first know say something bad, you know, go feel look for the good one when they supposed look when supposed to replace them. Mm. Now I, I will take example from this same government because if we go too far to the period of Yaradua, go back to Obasanjo, uh, Shonekon, and uh, eh, Abdul Salam Abubakar. It could be like say we they quote history for Nigeria that is undocumented. But I think we should use Jonathan and Buhari government as an example so that we go know the the negative the negativity involving mm -hmm. in propaganda and then why the present indigenous nigeria need to look for the opposite of opposite propaganda of propaganda to work so for yeah, 2023 this time around election. instead of me to say make una dey lis ten to truth no i want make my own idea my pursuit this morning mm. is we need to reveal how evil propaganda is so that everybody wey know say the thing bad go come trace the good one the the opposite, the opposite. of it by itself mm. because if you tell me say the plantain when they house for instance they don't spoil i no take eye see i no <laughs> search i no go kitchen to check whether some good ones still day because all plantain as long as say you no cover dem mm. may not ripe the same day yes as long as there is no time for me to check i just believe say true true they don't spoil i walk away But the time another person go there now collect a ripe plantain that is still very strong to go and do whether dodo or you e come boil am take eat sauce when dey house i come come back dey look for sauce dem come say dem just use am dey eat plantain finish after you me don already believe say plantain don spoil what am i going to take anger as the only part of it because what was preached to me as a gospel that day <laughs> was the gospel, gospel of spoiled uh, uh, plantain now nigerians need to first of all understand say i take you know this subsidy matter e go because this in dey table now make we use am hmm. take talk nigerians get the major part of it you know another thing i wan quickly before i go forget am one of the characteristics of propaganda be say they dey arrogant dey rude it's one of the one of the thing you no dey see mistake but e dey constantly dey show you another person own so the thing now we go bring together now in 2014 nigerians all believe say there should be a change because the language subsidy was a scam dey everywhere and we come believe say ah why even as a a a doctorate degree holder you go dey let subsidy come be scam you can't begin tell us say you still won't come back If ibekachukwu came to announce say subsidy don we wan remove am nigerians dey street one political party dey street their leaders dey street everybody dey street dss dey nigeria but everybody come believe say true true subsidy na scam because if e dey why you come increase fuel to one hundred and forty-five naira per litre abeg make nigerians think am make the world look at the language and ah, but as somebody sat down and told us say constantly constantly push it push it you know the language after much much much tell a lie over and over after a time it becomes a truth mm. na be the matter of propaganda. propaganda and then eventually the thing come come to stay say that government actually the king nigeria with the language of subsidy meanwhile it was not true and everybody face what it would call the whole the whole of us come face the language of change we no know say na to give us the balance whole oh, night dey talk <laughs> but when we go again somebody told us in three months the specific language i still have that document say na ninety days boko haram will become in history a eh, thing of the past a thing of the past Now im make am that very day of election after they first postponed the first election the next day when they put election there was a bomb blast in borno people carry ballot paper go ballot box go another place where there was a blast They carry am go another place and keep voting because they wanted somebody who would stop that thing but today is borno a place to live sadly me and you know say make we no dey lie to each other let's leave the story e e don further even spread to so every other state when bin no get am before and it has become a complete nigeria project because the the the terrorism now is no longer just one place if you can do kidnapping and killing in my local government in local governments that are close to me it e therefore means it now become a nigeria project which means instead of mona bring her to abuja oya mona from here enter motor go another direction mona no dey disturb us again for here and then you see where the arrogancy of propaganda came in mm. somebody came up and said nobody had ever done what this present government have done which implies that they no see sin as failure they are preaching the gospel of we've done better than any other person yes true true better in borrowing better in in in more debt because if we check make we know when you check records on monthly basis if you check the total number of nigerians that are dying and bring it to 2014 when nigerians come dey talk say because of nyanyan bobbing we will know that nigerians die more now than then. so they have done better than is that what that means they have done better in everything. better in killing nigerians than abeg you because of the propaganda aspect of it you dey see am say na na whatever na project of saving the people because the bad influence is that they go make you feel say na that person first cause am we dey here to correct am so when we put all of them together now the opposite of that matter now be say the nigerians now dey go with the language of regret are you getting what i'm trying to say. Mm. because we don see am say it was wrong bad influence beginning accepted but the later end of it will now become an anger. You can imagine when they were going to remove such subsidy. Security agent did a report and told the president, say, if you allow this process of NLC go, he said, waiting go happen for this country. Even the security agent cannot hold it back because the community of called Nigeria is already very tensed up with anger. Mm. Why? When you f- sell a fake product to me, mm. when next I am seeing you, I am coming to eat you up because I discovered that what you sold to me was evil propaganda make you push a project and now those who accepted it are now regretting and because of that they go come to so the opposite of it having seen the evil wetin nigerians need to do now when we don see the evil the nigerian the indigenous nigerians now now look need to henceforth going back to the language of okushege is one think of where we go fit see person mm who go fit reunite nigeria like the way the whole nigeria accepted yaradua as a president hmm. it that one cut across whether you. you it was not an igbo man matter it was not an hausa man it was not an fulani or muslim fulani or see this. nigerians were there with yaradua it was not my cousin but till tomorrow i see the talk say he was the best president because na one man wen after di regime of i no too blame asha shey na teacher im be last abi uh-huh. <laughs> so i think he play the role of being eh, upstairs intellectually yes very very those na some of the the things of being a leader so now nigerians need to look for henceforth whether na local government campaign whether na state campaign or national campaign any word coming from a a a a person as a political a politician that word first need to enter laboratory <laughs> a proper analysis of date and there's some people who need to come out that is why okushege say look for like minds people when go fit talk out to say say the real meaning of this thing two nigerians need to dey speak out don say this is my tribe if mm. somebody does not mean well and is planning evil for nigeria and they come out with a white cloth tell nigeria he is a sepulcher. whitewashed. whitewashed sepulcher. Uh-huh. You, you know, you, yes. You're not finished. Uh, tell Nigerians say the person na whitewashed sepulcher. For me not to take the whole of the day, my people. You e good make we understand say propaganda is a bad influence on the people, on the psychology of the people because they know the massive army of uneducated and educated illiterates did ground to accept the message but this time around let the whole nigerians be researchers of the truth only then when you know is evil only then and then we go come go for the opposite of it when it be to be honest uh, correctness mm. actuality uh, we go come go for honesty Certainty. and authenticity of anything when you dey hear so that at the end we go come understand say anybody when e fit tell you say subsidy was a scam today dey remove am five times now for only government the person na big liar and the next time e dey come scam. a greater scam and therefore e no fit ever be true again so let nigerians now use that now every Nigeria pursue the opposite of the format that we got in 2015 and 2019. Thank you very much. All right, so thank you, Madam mm. Ekekwa. My brother <laughs> Gadiomo, the matter entire rapper Tagele join am the truth be eh. <laughs> eh some people dey laugh this matter so wey we dey talk so na serious matter party party party after party and na the matter when e be say every one of us dey carry for heart now dey know think how we wan take solve am opposite of propaganda we dey talk about when we talk about say truthfulness correctness like our baba talk am baba shege say people wey don retire wey don dey expire make dem go sit down for house make people wey dey come up wey strong wey still dey think well wey their brain still dey work well make dem come sit down so that when such people fit sit down dem go fit think well dem go fit work well when dem think well work well things go work well hmm. dem go fit take correct well, decision well things go work well but people wey no fit work wen dey constantly dey eh, use our money dey take go take care of themselves sake of say dem no dey well dem don weak their thinking their thought na how i wan take well how i wan take well how i go take go my next appointment <laughs> you know na that one go constantly dey be their thinking because if you no strong you no go fit think well and you no go fit lead people so that is why you see say problem dey dey for that area na true im talk but how we wan take achieve this one e say people of like mind say yes people wey be say dey get the same mind wey we take dey talk so say na true enough is enough we need change we need something we need the system to turn around for good we need a better system how we wan take get this better system when we decide come together agree say yes we no want people wey dey come dey give us promises anybody for this coming one wey go tell us say na road e wan do for us the amadioha wey dey their village go collect am <laughs> because we no need such people we need people wey e be say dem go come build this country for us people wey go come build this country for us na e we want wey go restructure this country see am This country people don know us say na so so to consume na we dey hmm. we no dey fit dey produce anything no be say because we no fit build industries or we no get people wey dey capable to work for those places we get them, but our leaders dey look away because that one no be their priority recently we see some children about four of them, within the ages of seven to about twelve years dem carry bag dem say dem wan go learn work hmm. dem meet dem for gate of somebody wey dem dey call say dem dey do pressing dem dey ask dis children wetin una dey do for here dem say dem wan learn work dem dey ask dem which work una wan learn dem say dem wan learn yahoo dem come dey ask dem for una age dat one to show you say di country as how bad dis country don dey so dey small small children dem don see am say even school dem dey call am say school na scam no need to go school pikin of eight years old wey suppose to dey bubble with assignment for house carry bag say wan go learn how to do yahoo work dey even dey tell pikin dey talk say no be say na yahoo plus im wan do o na just yahoo so im dey for that age now small pikin dey talk say this kind thing wey dem dey call that kind work now na legal work im need to learn am e no think say e wan go school e no talk say e wan learn another work e say na that one e wan learn na the kind way wey be say our system don deteriorate reach na e be that the backwardness when e be say our children no even know the value of education anymore Hmm. na error. adakekwa mm. we go continue tomorrow. okay oga adeomo sharparly sharparly hmm. business news okay one or two because of time. Hey oh. dem don stand up for us. Hey, uh, admin admin admin abeg admit wetin i wan bring abeg. admin admit wetin i wan bring. admin go uh, well today um, firs don uh, eh, they say firs with the present report don exceed 2021 revenue target say they generate six trillion four hundred and five billion naira and yet they if you minus am from that uh, thirteen point three nine trillion of 2021 you discover say if they were able to only only FIRS mm. federal mm. land revenue mm. generated six trillion four hundred and five billion naira then why Nigeria still go borrow over over seven trillion last year Who I one can ask now refineries rehabilitation election 2023 and, and uh, hey. they say reha refinery rehabilitation don drop <laughs> one over Go up over one hundred billion naira in twenty twenty one. anybody wey go carry this matter come again wait wait and and nnpc na talk like that uh, oh. and and and <laughs> when we come look and our refinery still now no fit produce fuel okay na scam be this. and yet how many how many they say we dey use we dey use over 3 trillion for twenty twenty one for budget i mean for uh, subsidy <laughs> my sister when we come check all this one na na confusion be all this one both the monitoring of the uh, the the repair mm. and the pipeline mm. total was two hundred and uh, eighty-six billion naira. how much to build new refinery. okay uh, no wait how much to build new, new refinery wey be say every year una go dey use money take dey do do repair and we no dey see result all this one na scam na this one me dey talk anybody wey go come again say wan come dey contest dey talk of this repair of refinery eh. na their amadiha of their village na e go collect am <laughs> because na scam come on to build new <laughs> refinery okay uh, transport Uh. Uh. Uh. don jump o oh. transport for nigeria now don jump by two hundred and eighty-three percent amid rising fuel subsidy nigeria uh, national bureau of statistics now give this report mm. say nigerians are paid dearly mm -hmm. for transportation even though they say subsidy dey and remember say for inside nigeria they dey get wetin we dey call sub, uh, uh, transportation subsidy well that one another day we go discuss am more as oga rocha sokorocha dey declare say im go come become nigeria president and im go even deal with im go pass wetin buhari do I don't know ah. how it's saying go pass. So whether it go pass in the it go pass more of borrowing Nigeria money. No, that mean we not get change at all at all. EFCC come begin dey use am dey declare say Oga Rochas when you finish call us house o say two point nine billion dem come give am seventeen count charges say e don shop two point nine billion with some companies when im bring fit fictitious fictitious company take collect dis money comot for owerri. Mm. Uh -huh. armed men con they, they don attack Gan, Ghanaian, ghana radio station wey dem dey call ada fm over over the uh, the issue of say why they go dey run the program when concern mining of uh, sunlit mineral when they just give as a deal to one company so why they go dey do am. because of imagine? that the company name na electro electrochem company say why they go dey talk about am say they just give them license to operate so okay so na na secret yes it's a part of secret <laughs> okay <laughs> another one wey i wan just quickly take say uh, one movement don demand say make nigerian government explain to nigeria how fuel wey dem never bring wan collect three trillion from nigeria uh, budget for 2023 say so meaning all this why dem just they estimate They collect the money comot for budget so they are be thiefing nigeria they should refund the money. tife tife jan koriko. nigeria cocoa farmers don They they say that they lose four hundred dollars per ton each time when they supply cocoa to other africa countries uh, for nigeria nine years after nigerian privatized light disco still dey owe over Eight hundred and twenty billion naira debt when they borrow from banks to take buy nigeria light. so all the money wey dem come dey collect na wetin dem dey use am do. yes so and. Uh, oh yes they dem eh, no even use am take service their debt this no. one this one is come even worse pass mm, uh, the nigerian government. so uh, nnpc don get about five billion naira from uh, afrexim bank <laughs> so Okay. Um, the last one. Uh-huh, the last one. <laughs> okay. Federal hey. government. Okay, federal government to to provide free free meal <laughs> for out of school children. this one say they say na ministry of uh, um, uh, the the ministry when that young woman they they take care of <laughs> recently they say now him go take charge of the matter. Not forget say school children free meal uh-huh. remember last year back day, say during covid-19 hmm. how much una take feed children when dey house this time around federal government the ones wey don comot for school hmm. abeg we no need that ministry again no abeg madam ekekwa uh, give us a market waka sharp sharp we no need the ministry again fly am we no need am we no need am in short no wonder children say school na scam even government na scam well my people market waka for today uh, foreign rice na thirty thousand rubber na one eight cup na one eighty while our nigerian rice bag na twenty-six thousand rubber na one five cup na one thirty our big beans big beans na one six cup na one sixty while oloka beans na one five cup na one thirty and uh, ogbolo because new one don come out now They say na the new one na e dey draw well well na seven thousand naira now for the new one for rubber White cup na seven hundred old one still be six thousand naira hand melon na three thousand eight hundred for rubber White cup na three fifty some dey sell three thirty engine melon na three thousand two hundred naira for rubber White cup na two eighty then our groundnut oil na seventeen thousand five hundred while four litre na four thousand five hundred eh, red oil na twenty-three thousand while four litre na three thousand seven hundred garri na eleven thousand five hundred while line line na two thousand naira that one na the market waka for today. all right shapali shapali, waka comot i eh, don stand up for us. ah uh, my pipo una don hear wetin we talk o dem say na wetin person comot eye na im mate do pass am so i dey use opportunity take dey talk to our youth our women indigenous people of dis country na una hand na dis matter dey make we stand up to do the right thing for this coming election so that we go get am right again and then move the country forward my name na sandra ikekwa i salute una. to the indigenous people of nigeria the good make you realize say now when you know say propaganda dey evil and you know they ever mean well just to achieve some ill um, project and an agenda e good make you understand now say anytime you hear a word look for the opposite so that you go fit act from that side to get the country back this time a lot of words don dey come again dem wan employ 50 million army and that 15 million are just for you is <laughs> to come after you in case you talk next time so if the few ones when they 400000 already they deal with you now 15 million go come be the one when go come celebrate with you so until when we go dey hear ourselves again my name still bilade omoakawo i dey salute una this morning make una never waka comot. right. so uh, e get wetin i go just sharparly sharparly for di coming election wetin go be our focus make we look for pipo wey get uh, wey wey wey get mission they are mission driven the ones wey get creative problem solving ability the ones wey go invest in relationship not the one wey go scatter the whole country the one wey go bring the country together we go look out for the ones wey go wey know how to function strategically with limited resources not be the ones wey go dey borrow borrow borrow borrow dey wait for our unborn children then we go also look for those wey could demonstrate integrity yes eh, those wey already dey we know say kakaka e no dey and then they can communicate their vision the vision wey these people suppose get na the indigenous people of nigerian vision well um, we'll continue tomorrow and we go analyze these ones these um, qualities wey we dey expect the characteristics of effective leaders we go analyse them tomorrow um, this na on our business and lifestyle program inform me with olayemi and co uh, on inform me radio this morning i salute una well well my name na olayemi.